iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni edirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu rwanda bakomeje gukaza imyiteguro yo gukumira icyorezo cya ebola ku mipaka na repubulika iharanira demokarasi ya kongo impungenge urumva ko tutazibura kubera ko tumaze kumva ko igeze hafi ubwo impungenge dufite ko bashobora kuzaza bakayitwanduza wenda hari ushobora kuza ashobora kwanduza urugo rwe n'urundi n'abandi baturanye bagafatirwaho twese tukaba tugize gute turanduye nyine uwo ni umwe mu baturage batuye akarere ka rusizi gahana imbibi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo agaragaza zimwe mu mpungenge bafite nyuma y'uko indwara ya ebola imaze iminsi ivugwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere ni mu kanya mugume ku maradiyo inzego z'ubutegetsi mu rwanda zikomeje gukaza imyiteguro yo gukumira icyorezo cya ebola ku mipaka na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku rundi ruhande bamwe mu batuye akarere ka rusizi gahana imbibi n'icyo gihugu bo baragaragaza impungenge batewe n'icyo cyorezo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika timisitokele mutijima mu burengerazuba bw'u rwanda iyo myiteguro iragaragarira ku ngendo zidakuraho abategetsi bakuru mu rwego rw'ubuzima bakomeje kugirira ku mipaka yose u rwanda ruhana na repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho bagenzuraho imirimo yo gukaza ubugenzuzi bukorerwa bambutse baturutse hakurya igeze nko kuva ku wa kane w'iki cyumweru kugera kuri uyu wa gatanu umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima dr patrick ndimubanzi yasuraga imipaka yose u rwanda ruhana na kongo ku ruhande rw'akarere ka rusizi ni nyuma y'aho kuri uyu wa mbere minisitiri w'ubuzima hamwe n'abandi bategetsi nabo bari basuye imipaka u rwanda ruhana na kongo ku ruhande rw'akarere ka rubavu nubwo uyu munyamabanga wa leta muri minisante atashimye kuvugisha itangazamakuru mu bikorwa yasuye bikomeje gukorerwa kuri iyo mipaka birimo za kamera zirimo kuhashyirwa zifite ubushobozi bwo gukurura ibipimo by'ubushyuhe nka kimwe mu bimenyetso bya ebola cyo kimwe no kureba aho ibitaro bya gihundwe bigeze byitegura kwakira no gufata ibizamini ku bagaragaje ibimenyetso bya ebola Dr Ndimubanza akaba yasabye ko imirimo isigaye yakwihutishwa ikarangira mu gihe gito gishoboka byanaba ngombwa barimo kuyikora bagakora amanywa nijoro ariko bikava mu nzira mu gushaka kumenya niba uburyo bwari busanzwe bukoreshwa budahagije mu gusuzuma no kumenya ababa bafite ibimenyetso bya ebola ku murongo wa telefone bwana kayumba marike umuvugizi wa minisiteri y'ubuzima yatubwiye ko ibirimo gukorwa ari ukongera ubushobozi hashingiwe ku mageragezwa aba yarakorewe ku busanzwe buhari ubushobozi dukomeza tubwongeraho umunsi ku wundi inshuro nyinshi dukora ibyo twita simulation exercise kugira ngo turebe uko duhagaze yaba ari mu bikoresho yaba ari no mu bundi bushobozi bwose rero uko tugenda dukora izo simulation exercise tukabona ahantu dukeneye kongeraho imbaraga kurusha ahandi naho turongera tukabikora nk'aho ngaho muvuga hari za kamera niba hari uburyo burenze ubwo dusanzwe dufite bw'ikoranabuhanga kugira ngo tubashe gusuzuma abantu benshi mu minota mike nabwo turabushyiraho niyo mpamvu turimo kubishyiraho ibyo byose yabwiye ijwi rya amerika ko kugeza ubu nta muntu n'umwe wari wagaragaraho ibimenyetso bya ebola ku butaka bw'u rwanda ku rundi ruhande bamwe mu batuye akarere ka rusizi bo baragaragaza impungenge ku babo bakorera imirimo itandukanye hakurya muri kongo cyane cyane abambukira ku bindi byambu bitari imipaka isanzwe imenyerewe impungenge urumva ko tutazibura kubera ko tumaze kumva ko igeze hafi ubwo impungenge dufite ko bashobora kuzaza bakayitwanduza wenda hari ushobora kuza ashobora kwanduza urugo rwe n'urundi n'abandi baturanye bagafatirwaho twese tukaba tugize gute turanduye nyine turabasengera ngo imana ibarinde habonetse urukingo bakabakingira byagira inzira ikintu gikwiye gukorwa ni uko batashyira abantu ku mupaka bakurikirana ibya basuzuma ebola gusa bagashyize n'abandi bantu mu nzira mu buryo butandukanye bakajya babasobanurira bakabwira ati barayandura gutya byagenda gutya uyirwaye agenda twumva ko yica amara n'ibiti byose ariko nta busobanuro ni ukubyumva tuyifatiye mu kirere icyakora minisiteri y'ubuzima yo iratangaza ko hari uburyo bwateganyijwe gukoreshwa kuri bene iyo mipaka iriya mipaka yindi itazwi turayizi twebwe dukoramo ubukangurambaga yaba ari mu midugudu yegereye aho ngaho turakora ubukangurambaga tukababwira ibyo uko bakwitwara bagatekerezaho n'uburyo bwo basuzuma abo bantu bashaka kwinjira banyuze aho ngaho ariko nanone twebwe icyo twitaho cyane turababwira abantu bose guca mu nzira zizwi bakamusuzuma bakamenya uko ahagaze kugira ngo tumurinde turinde ubuzima bwe umuryango we n'abanyarwanda muri rusange mu nama mpuzamahanga yabaye kuri wa gatatu yiga kuri iki cyorezo cya ebola u rwanda rwashyizwe mu bihugu bifite ibyago byo kugerwamo vuba n'icyo cyorezo ahanzurwa ko ishami rya loni ryita ku buzima oms ryohereza itsinda ry'impuguke zarufasha guhangana nacyo bwana kayumba marike yabwiye ijwi rya amerika ko amakuru yo kuza kw'izo mpuguke ntacyo barayamenyaho ariko basanzwe bafitanye imikoranire n'uwo muryango ingufu mu gukumira icyorezo cya ebola ku ruhande rw'u rwanda zongerewe nyuma y'uko mu mujyi wa goma uhana imbibi n'u rwanda ku ruhande rwa kivu y'amajyaruguru hagaragaye umurwayi wa ebola waje no guhitanwa nayo bivugwa ko uwo yari yananyuze mu mujyi wa bukavu ku ruhande rwa kivu y'amajyepfo ihana imbibi n'aka karere ka rusizi nubwo OMS iheruka kugaragaza impungenge ko icyorezo cya Ebola kivugwa mu baturanyi gishobora gutuma u Rwanda rufunga imipaka kugeza kuri uyu wa gatanu urujya n'uruza rwari rusanzwe ku mipaka u Rwanda ruhana na Kongo ku ruhande rw'akarere ka Rusizi Temistokle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda mu burundi abanyeshuri batsinze ikizamini cya leta cyo mu mwaka w'icyenda w'amashuri abanza niho bazabona amahirwe yo kujya mu cyiciro cya kabiri ubusanzwe bashoboraga kwimuka batsinze ikizamini bisanzwe byo mu ishuri iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ribifashijwemo n'abakunzi baryo murayigezwaho na desire hatungimana uri kigali mu rwanda inyuma y'aho ubushikiranganje bujejwe indero n'inyigisho bushiriye ahabona amanota abanyeshuri bo mu myaka y'icenda y'ishuri shingiro umuvugizi w'ubushikiranganje yashize ahabona ingingo mperekeza juma edouard avuga ko abanyeshuri bamenye mu kibazo ca leta aribo bonyene bazokunguruzwa mu myaka ya mbere mu gice cya kabiri c'amashuri y'inyuma y'ishuri shingiro kiruta byose twibaza ko bakwiye kumva gutegera neza nuko nk'uko biri mu itegeko duhejeje kuvuga mu ngingo yayo ya kabiri nuko ayo manota y'ikibazo cya leta ariyo yonyene atanga uburenganzira bwo kungururizwa mu gice gikurikira ishuri shingiro bisobanura rero ko ya manota yagiye kuri birete agatuma ishuri rishobora kuvuga ngo uyu mwana yamenye cyangwa yayobewe umwana amenye umwana azoba yakwije amanota asabwa muri cya kibazo cya leta uwamenye konkuru niwe azoba yamenye ivyo biruko mu gihe abanyeshuri mu myaka y'icenda y'ishuri nshingiro bahora bunguruzwa hateranijwe amanota y'umwaka wose n'ayo mu kibazo cya leta arimwo ubushikiranganji bw'indero butera kama abarongoye amashuri bariko barategura ibibazo vyo gusubiramwo ku batamenye mu myaka y'icenda kubihagarika kubera hari ivyahindutse ikindi kintu bakwiye kumva ni uko mu gihe biruko rya tegeko ryahora ritunganya ingene abana bunguruzwa mu ishure shingiro iryo tegeko rero ntiriheza ngo risubire gukora bana bo mu mwaka w'icyenda bimwe byo gusuzuma rero ibyigwa kimwe kimwe ko yamenye cyangwa atamenye bagategura bya bibazo byo gusubiramo twita repeshaje ibyo byose ntibiheza ngo bisubire gukora mu mwaka w'icyenda kuduragirika bamwe bakoresha repeshaje abandi batazikoresha bamenye yuko izo repeshaje ubu nta ngingo n'imwe zizotuma bafata zo kubwira ngo umwana yunguruzwe cyangwa ngo yamenye mu ishuri ahandi ntiyamenye abatazoronka amahirwe yo kumenya umwaka w'icenda mu mwaka w'ishuri warangiye ubushikiranganji bubaha inzira bazoca bafata nk'uko juma edouard avugira ubushikiranganji bw'indero abivuga twibutse kandi yuko ku bijyanye n'abana bo mu mwaka w'icyenda batazoronka amahirwe yo kumenya icyo kibazo cya leta tegekanijwe yuko aho ibibanza bizoboneka bashobora gusubira mu mwaka rimwe twita kudubura ibyo bidakunze barashobora kubandaniriza mu mashuri y'imyuga kuko amashuri y'imyuga yakira wese yahejeje umwaka w'icyenda hanyuma ubugira gatatu nk'uko byaraye bibaye muri uno mwaka murazi ko abanyeshuri bo mu mwaka bari bakoze ikibazo cya leta mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani baremerewe gusubira kwipima barakora ikibazo uno mwaka ubu rero abatazoronka amahirwe yo kumenya muri uno mwaka mu mwaka uza nabo bazoronka umwanya wo kwipima hanyuma ingene bazobakira bakazomenyeshwa ni itegeko nshikiranganji rizosohoka mu gihe gikwiye bazobimenyeshwa gushika ubu ibitigiri ntabanduka vy'abatoye ico kibazo co mu mwaka w'icenda ntibiramenyekana ubushikiranganje bw'indero bukavuga ko hakiri ibikorwa vyo gusubiramwo ikosora kubashikirije ko barenganijwe mu gukosorwa abanyeshuri mu myaka y'icenda barenga ku bihumbi mirongo icenda nibo bari bitavye ikibazo ca leta cakorewe mu bibanza ibihumbi bitanu amajana indwi na mirongo itanu na bibiri ku butaka bw'uburundi arakoze desire hatungimana tubibutse ko kuba twumva izi nkuru zibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura kuko leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru bacu gutara no kutugezaho amakuru namwe aho mutuye mufite amakuru mwifuza kutugezaho mwatwohereza kuri nomero yacu ya WhatsApp ariyo 001 202 441 9931 mu gihe abongereza bakomeje kugaragaza ko batewe impungenge na gahunda yo kuva burundu mu muryango umwe bw'iburayi ikibazo cyiza ku murongo wa kabiri kibahangayikishije ni ubugizi bwa nabi buvanze n'ubwicanyi inkuru irambuwe mumbabarira inkuru irambuye yateguwe n'abanyamakuru b'ijwi rya amerika jamie detma uri i roma na venuste nshimiyimana uri i londre mu bwongereza mu myaka itanu ishize mu bwongereza havuzwe ubwicanyi bukorwa n'insoresore aho abangavu n'ingimbi baterana ibyuma bakagarika ingogo ku mihanda ubwo bwicanyi bukomeje kwiyongera ku buryo n'ibihugu by'amahanga bisigaye bibukomozaho hambere perezida wa amerika donald trump yanditse ku rubuga rwe rwa twitter ko umuyobozi w'umujyi wa londres sadik khan yananiwe guhagarika ubwo bwicanyi kuva uyu mwaka watangira abantu mirongo irindwi n'umunani bishwe batewe ibyuma abenshi bakaba ari bato muri bo harimo makole urubezi edwards wari ufite imyaka cumi n'umunani wishwe mu kwezi gushize akaba yarashyinguwe kuri uyu wa gatanu marie claire w'amahoro ni umunyarwandakazi w'inshuti y'umuryango we mu gihe yigana n'umwana wanjye wa kabiri mu ishuri ritoya nkaba muzi papa we amuduropinga ku ishuri rimwe na rimwe hakaba hari igihe nanjye namu namukuraga ku ishuri iwabo bagiye nko ku kazi umwana yakuze ari umwana mu ishuri yakorana n'abandi bana hanyuma mu kwezi kwa gatanu gushize ku itariki ya mbere nibwo twabonye telefone tubwira ko uwo mwana bamuteye icyuma ariko bakimuteye avuye kureba abandi undi mwana wari warapfuye bagiye ku irimbi rye hanyuma bavuye ku irimbi bamutera nawe icyuma ahita akasira ikirasi kuba leta itarongereye abapolisi bakora amarondo ku mihanda nabyo byakajije uburara n'ubwicanyi uko biri kose abakuriye igipolisi bavuga ko bazakomeza kurinda abaturage graham mcnulty wungirije komiseri mukuru w'igipolisi mu mujyi wa londres
ababereye amahane n'iyo hakomereka umuntu umwe n'iyo hapfa umuntu umwe aba agiye bitari ngombwa kurwanya ubwicanyi biri ku murongo wa mbere w'ibyo twiyemeje abarenze kimwe cya gatatu cy'abongereza bahamya ko batigeze babona umupolisi acunga umutekano mu gace batuyemo mu mezi cumi n'abiri ashize marie claire uwamahoro nawe avuga ko atari benshi haracyari ikibazo cy'abapolisi kubera ko akenshi na kenshi hari igihe ibibazo biba ukabona abapolisi baraje baranditse bakagenda bongera gukurikirana ikibazo umuyobozi w'ishyaka rikomeye ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya leba jeremy corbyn yabarije icyo kibazo mu nteko nshinga amategeko
niba nta bapolisi bahagije bahari ndasaba minisitiri w'intebe kudusobanurira impamvu minisitiri w'ingabo yavuze ko yiteguye gutanga abasirikare bajya gufasha guhashya ubwo bwicanyi bwo guterana ibyuma
minisitiri w'intebe tereza may yamushubije ko kugira ngo ubwo bwicanyi bushire hakwiye gukurwaho ikibutera
nibyo ni ukuvuga ko abashinzwe umutekano bose hamwe n'abapolisi bagomba kugira abakozi n'ingufu bihagije kugira ngo bakore akazi kabo ko gushaka ibiyobyabwenge bitera izo ntugunda mu mijyi yacu ndetse bikanazigeza hirya no hino mu gihugu tuzakora ibishoboka byose kugira ngo urubyiruko rutiroha mu bugizi bwa nabi
marie claire uwamahoro nawe ubyiruye ingimbi n'abangavu aravuga ko iyo abana be bavuye mu rugo asigara afite ubwoba kubera ko umwana wanjye w'umuhungu yujuje imyaka cumi n'ibiri ni umuhungu niyo aba akina n'abandi bana bafite ubwoba mbavuga mbese abana ari gukina nabo baramwemfiyansa iki umwana agiye gukina umupira iyo agiye ku mupira mba ndi woridi mba ngomba kumuhamagara buri munota kugira ngo umenye aho ari mu bwongereza hari udutsiko tw'insoresore tugera ku bihumbi bitanu kuduhashya ntibyorohera abapolisi kubera ko abatugize batameze nk'aba kera bahuzwaga gusa no kuba bakomoka hamwe baziranye magingo aya bakomoka mu bihugu bitandukanye kandi bakifashisha ikoranabuhanga mu gutumanaho venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
urubyiruko rw'abanyarwanda cumi na babiri ruri hano muri leta zunze ubumwe za amerika kwitabira gahunda ya mandela washington fellowship yatangijwe na perezida barack obama abo banyarwanda baje biyongera ku bandi bagera kuri magana arindwi baturutse hirya no hino ku mugabane wa afurika muri gahunda izwi cyane nka young african leaders initiative mu burundi ho havuyeyo abarundi bane iyi gahunda igamije guha urubyiruko ubushobozi nk'abayobozi b'ejo hazaza no kubafasha kubongerera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo byugarije umugabane bakomokamo nk'uko bivugwa na Blandine Muziranenge urimo gukurikirana iyo gahunda muri kaminuza ya Drake muri leta ya Iowa ni mu kiganiro twagiranye tumaze ibyumweru bine n'igice niba ntibeshye ndi hano kuri Drake University ibyo maze kuhakura byo ni byinshi cyane icyo navuga by'umwihariko harimo amasomo yo mu ishuri ibyo ni nk'isanzwe ubundi iyi gahunda harimo ibyiciro bitatu njyewe icyiciro ndimo ni icy'abantu bari kwiga ibijyanye no kuyobora ariko muri muri bizinesi ariko by'umwihariko ikintu ntari nzi ko nshobora kuhasanga nari nje nzi ko nje kwiga bisanzwe byo mu ishuri ni ukwigira ku buryo bitwara kwigira ku buryo bo bameze rero twize byinshi cyane cyane turebeye ku buryo bitwara turebeye ku buryo uburyo bateye imbere tugenda dusura buri kigo ibigo bitandukanye dusura abakora ibimeze nk'ibyo dukora kugira natwe batugire inama ahanini ni ibyo cyane cyane navuga ko tumaze kugeraho birenze ku gipimo cyo kuba bavuga ngo nizi ibi nizi ibi ngibi twize byinshi ariko by'umwihariko twabigiyeho byinshi tuzabitahana tukagira icyo dukora kirenzeho Blandine uri umwe mu banyarwanda cumi na babiri bagize ayo mahirwe yo kuza hano muri leta zunze ubumwe za amerika amakuru atugeraho ni uko mu rwanda hari hasabye abanyarwanda urubyiruko rw'abanyarwanda rugera hafi kuri magana atandatu kuba uri umwe mu banyarwanda cumi na babiri babonye ayo mahirwe bivuze iki kuri wowe bivuze iki kuri iki kigo cyawe cya cosmos creative tuza kugarukaho mu kanya gato n'ibyo mukora
aya mahirwe ni kimwe mu bintu umuntu abona ukavuga ati ikintu cya mbere nakora nshimiye imana kubera ko hari benshi batandukanye barenze niba ariko nabivuga amahirwe ya mbere umuntu ajya ni ukumva wo guhamagaye ngo uze muri intaviyo nicyo kintu cya mbere kivuga avuga ati nyagasani usingizwe mvama kuba iki ngiki kibaye nicyo kintu cya mbere nishimiye si uko ari ibidasanzwe hari benshi muri abo bagera kuri magana atandatu bari bafite ariko by'umwihariko ntekereza ko nari narigeze kujya muri intaviyo bibiri na cumi na gatanu sinakomeza icyo icyo byamfashije nigiye ku mpamvu ntakomeje nyine ntabwo nabifashe nko gutsindwa niba ariko nabyita ahubwo byaguhaye imbaraga ntakomeje mo hagati muri intaviyo nahise mbibona ko ntari bukomeze kubera ko nahise mbibona ahantu aho aho imbaraga zanjye nke ziri nicyo nakozeho cyane mu gihe cyo hagati kubera ko nari nkeneye kuza muri iyi porogaramu kuko ni porogaramu nziza cyane rero nabikozeho igihe kinini amahirwe yo kugera kuri televiziyo niyo nari nkeneye cyane bikigera n'ubundi umuntu aba agifite igihunga kubera ko tuba turi mu byiciro bitatu harimo abiga ku bijyanye no kuyobora niba nabyita iyi miryango itegamiye kuri leta ahanini ariko nabyita harimo ababa bakora mu bigo akenshi bya leta cyangwa se bakorera abandi harimo n'abikorera aricyo cyiciro nge ndimo rero no muri intaviyo ubwaho twahagiye turi nka cumi na babiri bakeneyemo bane gusa urareba nyine bakakubwira ati mwapurayize muri magana atandatu twahamagaye abantu mirongo itatu na mu cyiciro urimo uri kumwe n'aba bantu cumi na babiri turafatamo bane buri wese mbere yo gutangira mu kaganiro uhita umugize ubwoba kuko uhita usanga bose barenzwa bati aho bigeze nta kindi kindi mfite nta kidasanzwe mfite ni amahirwe umuntu agira kuyahabwa rero ntabwo ntekereza ko ari uko umuntu aba afite wenda adasanzwe cyane ni uko wenda ari kwa kundi uba waragize amahirwe yo kuba uri gukora ku kintu wenda gikenewe ukagira n'andi mahirwe yo kugira ubundi bumenyi ugira bwo kubasha gusobanura ibyo uri gukora kuko hari n'uba afite byiza wenda akaba yagize nta kabazo kuko atari kubisobanura nk'uko biri koko ayo mahirwe yose mu kuyagira ingiye kuri njye ikintu cya mbere ikintu cya mbere nagize bakimfata yari ukuvuga ati nanjye byibuze nzafasha abandi kujya mu zikurikiyeho kuko nanjye ubwa mbere nyine aho nasigariyemo ni uko nta makuru nta makuru nari mfite nta kintu nyine kutagira wa muntu ubanza kukubwira ati babigenza batya babigenza batya byabaye imbogamizi kuri njye hanyuma rero tugaruke kuri aya mahugurwa muri mu nyirizina muraza mugahura n'abandi banyafurika nabo baje muri gahunda ya mandela washington fellowship abo banyafurika bo usibye amasomo muhabwa na za kaminuza ndetse n'abandi bakora ibintu byenda gusa nk'ibyo mukora hano muri leta zunze ubumwe za amerika abo banyafurika bandi hari ibyo mubigiraho byinshi cyane ntabwo ahanini ntabwo ibyo twiga byinshi ari ukubera wenda ibya hano ahanini usanga ahubwo sinzi icyo bakita potense cyane iri muri ba banyafurika ubushobozi buri muri ba banyafurika by'umwihariko nka kaminuza turiho twebwe icyiciro cyacu nk'ubu ngubu bamwe muri twe bakoze icyo nakita ikindi kampani yindi izahuza kugira duhuze imbaraga ziturutse muri buri gihugu turi ibihugu cumi n'umunani twebwe aho turi duhuze izo mbaraga nk'abanyafurika dukorere hamwe turimo gukorera afurika muri rusange rero ahanini wigira kuri buri umwe umwe uhari ahanini bya bindi ushobora umuntu ashobora kuza ariko ugaterekana igire ku bijyanye n'ubuzima wenda ukuntu bakora ibintu wenda imbangukiragutabara hano ukuntu bikora ariko umuntu wo muri afurika y'epfo burya iyo ampaye ingero mbyumva vuba kubera ko aba ari ku aba ari nabyita ko ari nko ku kibuga kigiye gukoreka nk'icyange kurusha umuntu uri hano rero iyo iyo dufata iyo twunguranye ibitekerezo ku bo turi kumwe hano bo muri afurika akenshi nibwo tubonamo imbaraga nyinshi kandi ni nabwo byoroha kurushaho kuko nk'ubu wenda abo twahuye bo mu bugande nibo tuzakorana cyane abo twahuye bo muri kenya abo twahuye bose bo muri east africa dufite byinshi tuzakorana birenze kurusha wenda uko nakomeza gukorana n'uwa hano rero harimo imbaraga nyinshi mu kuba twarahuye n'aba ngaba mu bihugu bitandukanye harimo imbaraga zitandukanye zirenze uko twari kuzi uko turi cumi na babiri duturutse mu rwanda tukajya ku kigo kimwe ntabwo byari kugira umusaruro munini nk'uko duhura n'abaha kubera ko n'ubundi nidutaha tuzakomeza tuvugane na ba bandi b'abanyarwanda n'ubu ngubu tuba turi kuvugana kuri buri kaminuza bariho bakora neza cyane nyine ariko by'umwihariko kwigira ku bandi bo mu bindi bihugu no kuvuga ati niba nshaka kwagura kuko njye mu ntumbero zanjye harimo kwagura nka ibikorwa bya cosmotive bikagera muri afurika yose urumva mba ngize ayo mahirwe y'ibindi bihugu cumi na birindwi mba nkise menyera rimwe ibihugu cumi na birindwi mba nkise mvuga mbonye ambasaderi muri iki gihugu mbonye umuntu uzabaza iki n'iki n'iki nshaka kugerayo ni amahirwe umuntu adapfa kubona ahantu hose kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira ibyo bakubaza Vincent wiriwe neza rero ni byiza nagira ngo mbishime kandi mushimire nyine ku gitutu nanamusaba kugira ngo bajye batera intambwe hanyuma bashobore guserukira bagenzi babo baba basigaye aho ngaho kandi banabereka icyo gukora cyane cyane nko ku bumenyi baba bakuye aho ngaho vincent murakoze cyane yego dufite ihuriro ry'abantu baba baraje muri iyi gahunda ya hano kimwe n'indi yari ibera muri east africa duhuriye mu kintu kimwe cyitwa lid tugira ibikorwa bibaho byo guhugura urundi rubyiruko byo kubabwira uko bakiteza imbere bitewe n'ibyo bifuza gukoraho mbese uburyo bwo gutanga ubumenyi natwe twahawe nk'uko twahawe kubasha gutanga natwe kugira babashe kugera nk'aho turi kandi inshingano tuba dufite cyangwa se icyifuzo tuba dufite n'uko barenga aho turi urumva twe tuba tubyina tuvamo tuba twifuza ko twabahereza ubumenyi twagize bo bakabasha no kurenga aho twe twageze rero iyo lidi ihuriyemo abantu bose baba barajemo hano muri manda ya washington fellowship n'aba baragiye muri yari yo muri east africa tubasha gukora wenda sinzi tuzagerageza gushyira imbaraga nanone mu kubasha kumenyesha abantu bose aho ibikorwa tubikorera biri ariko ibyo dukora aba ari ibikorwa dukora tutishyuza kugira byibuze natwe tubashe kugira abandi bagenzi bacu duhereza ku mahirwe natwe twabashe kubona tubasha gusangiza ibyo twabonye kuko kubigumana nta kintu na kimwe byaba bimaze burandine kenshi urubyiruko ruza muri iyi gahunda twagiye tuvugana twakomeje kubabaza ikibazo kijyanye n'uko kuza hano muri leta zunze ubumwe za amerika ukahakura ubumenyi ni kimwe ariko gushyira mu bikorwa ubwo bumenyi ni ikindi ese biraborohera
ntekereza ko akenshi ibintu byinshi bijyana n'uko umuntu asanzwe wenda ameze cyangwa n'imbaraga ashyira mu kintu ibintu tuba twize aba ari ibintu byiza cyane mu buryo ubwo ari bwo bwose niyo utabishyira mu bikorwa muri bizinesi wabishyira mu bikorwa mu bundi buzima busanzwe cyangwa se usubiza niyo nabyita wenda komyuniti ubamo cyangwa agace ubamo ntabwo wabura ikintu ukora kihafitiye akamaro kubera ko wabashe kugera ukabona ibindi ubona by'umwihariko mvuga ko aho nakuriye inzozi nini nari kugira byari ukuba nka wa mukire wo muri karitsiye byari kuba nka wa muntu dufata ko ari we wagezeyo muri karitsiye nizo nzozi nini nari kugira kuza muri iyi gahunda icyo byamfashije ni uko noneho mbasha kugira inzozi nini zirenze kure na wa mukire wo muri karitsiye zirenze kure na wa mukire noneho mu gihugu ahubwo nini zidafite imipaka rero icyo biba bimaze kubasha kugira izo nzozi ni ukugenda umuntu akazanduza abandi ni ugutaha umuntu akabasha kubwira undi ko umuntu ashobora kurota gutya akabasha kubwira undi ko burya hari ikindi kirenze rya bindi duhora twarashyize nko mu gakarito kamwe tuvuga ngo ibintu bihora bimeze gutya tukabasha natwe kubamurikira ko habaho ubundi buzima cyangwa habaho ibindi bintu umuntu ashobora gukora bitigeze binabaho kuko hari igihe umuntu aba yarakuze azi ko buri gihe umuntu akora ikintu nk'uko cyagahoze ko nta gihinduka rero numva kubishyira mu bikorwa biri mu buryo ubwo ari bwo bwose umuntu wenda avuze ati igikorwa nashaka gukora gikenera amafaranga menshi kugira ngo gishyire mu bikorwa wenda icyo ngicyo niyo utagikora ariko hari byinshi ushobora gukora bitari ibyo ngibyo rero icyo nagira inama buri wese waba yabasha kugira amahirwe yo kugera ahangaha ndetse ko nizeye ko buri wese afite ikintu akora burya iyo ataye n'iyo atakora icyo yari yavuze ko ashaka gukora ariko hari hari byibuze ugomba guhagarara umuntu akabasha kubona ko hari icyo byamaze kuba waraje ahangaha nicyo numvamo agaciro cyane kurusha wenda kuvuga ngo nari naje nshaka gutangira gukora imbangukiragutabara none sinabonye amafaranga yo kuzitangiza ariko hari ikindi nakora nabasha byibuze kumurikira cyangwa gutera imbaraga urundi rubyiruko ruri hariya niba njye ntabashe kubona ubwo bushobozi namurikira undi muntu hari undi waba ufite amahirwe agahita akora ikindi kintu cyiza kandi gifitiye igihugu cyangwa se gifitiye umugabane wacu akamaro numva rero ntabwo ari ngombwa wenda gutaha umuntu avuga ati ni ikintu ashakaga cyonyine nintagikora ubwo ngubwo biraba bibaye kubasha gutekereza umuntu atitekerezaho cyane mu gutanga nibwo umuntu yunguka njye niko mbitekereza cyane rero mu gutanga unabasha kubona imbaraga cyangwa n'ubundi buryo bwo gukora cya kintu utabashe guhita ugeraho
mu cyongereza baravuga ngo if you can dream it you can do it mu gihe ushobora kurota ikintu izo nzozi umunsi umwe ushobora kuzikabya twizere ko aricyo washakaga kuvuga ndetse wifuriza nicyo nashaka kuvuga kandi by'umwihariko ntabwo burya ntabwo upfa kugera ku kintu utabashije kukirota niyo waba uvuga ati iki kintu harimo ubusazi kukirota ariko nta kibazo birote ubigeraho kuko wabirose ubigeraho kuko watangiye kubivuga wenda wavuga ukajya uvuga ati ubwo edi yanyumvise mvuga gutya nintabikora burya azavuga ati ndi ikigwari bigatuma ubikora kubera ko warabirose warabivuze utangiye gukora kubera ko uvuga ati ntabwo nshaka ntabwo nshaka guseba nabwo hari igihe bifasha uwo ni burandine umuziranenge ni umwe mu banyarwanda cumi na babiri bari inaha muri amerika muri gahunda ya mandela washington fellowship aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimira injeniyeri joe dufashe mu buhanga bw'ibyuma na fatuma rimasi karara muri studio mwari kumwe nanjye edi rwema cyawu cyawu